Hii ni Radio Izuja Amerika. radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fideli niyo ngabo mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi shortwave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha umugwisebe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watanguye gusigurira abanyeshuri bose bo muri za kaminuza ziri mu gihugu izigenga n'iza leta ivyo wagezeko twababwiye tuti nimwe muzorongora igihugu ejo ntimuzotware igihugu nk'uko bajya bakuru bacu batwaye igihugu mu myaka ya mirongo indwi
uyu ni umukuru w'umugwisebe pierre claver ndayicariye perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika yaburiye amasosiyete akomeye gukomeza umutekano w'ikoranabuhanga bakoresha kugira ngo bashobore kwirinda ibitero by'ikoranabuhanga by'uburusiya umuyobozi w'ishyirahamwe ritabara imbabare kwa rouge ari mu rugendo rwerekeza i moscou mu burusiya ku bibazo bya ukraine ubu naho amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika yaburiye amasosiyete akomeye gukomeza umutekano ku ikoranabuhanga bakoresha kugira ngo bashobore kwirinda ibitero by'ikoranabuhanga uburusiya bushobora gutangura gukora mu gihe cya vuba mu nama yagiranye n'abayobozi b'amasosiyete akomeye muri leta zunze ubumwe za amerika perezida biden yavuze ko uburusiya bushobora no kugaba ibitero by'ubumara ku baturage muri ukraine yavuze ko perezida vladimir putin yatunguwe n'ubumwe ibihugu byagaragaje mu kwamagana ibitero igihugu cye cyagabye kuri ukraine byatumye asa nk'uwihebye biden yavuze ko amakuru bakura mu nzego z'iperereza agaragaza ko uburusiya bukomeje gusuzuma uburyo bwo kugaba ibitero by'ikoranabuhanga kuri leta zunze ubumwe za amerika mu rwego rwo kuyimuraho kubera ibihano yabufatiye ibi byahise byamaganwa n'umuvugizi wa perezidansi y'uburusiya dmitri peskov wavuze ko uburusiya butagaba ibitero nk'ibyo yise iby'ububandi ku bihugu kuri uyu wa mbere abakuru b'ibihugu bya amerika ubufaransa ubudage ubutaliyani n'ubwongereza bakoranye inama ku ikoranabuhanga baganirira hamwe uburyo bakomeza gufasha ukraine muri ibihe yibasiwe n'ibitero by'uburusiya biteganyijwe ko perezida joe biden yitabira inama y'umuryango wa otani i buruseli mu bubirigi mbere yo kujya muri polonye ahakomeje guhungira abanya ukraine benshi kuva intambara itangiye urakoze edi umuyobozi w'ishyirahamwe ritabara imbabare kwa rouge ari mu rugendo rwerekeza i moscou mu burusiya ku bibazo bya ukraine eugenie mukankusi araduha ibindi uwo muyobozi wa komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare csr peter maurer agiye i moscou mu biganiro ku bushyamirane buri muri ukraine ibi byavuzwe n'umuvugizi wa csr uyu munsi kwa kabiri umuvugizi wa csr jason strasiuso yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters ko uyu muyobozi afite inama ziteganyijwe kuwa gatatu no kuwa kane mu rwego rw'ibiganiro bikomeje gukorwa ku birebana n'ubushyamirane muri Ukraine cyakora yirinze kugira ibindi bisobanuro atanga umuyobozi wa CICR Peter Maurer yari i Kiev muri iki cyumweru ashaka uburyo bwiza bwatuma ibyangombwa by'ubutabazi bibasha kuhagera n'abasivili bakarushaho kurindirwa umutekano
urakoze Eugenie kuri iyo nkuru tugushimire sentare mu burusiya yahanishije umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Alexei Navalny igihano cyo gufungwa imyaka icenda nyuma yo kumwegeka ko ibyaha vya ruswa no gusesagura umutungo hamwe no gusuzugura sentare Edi Gwema araduha ibindi kuri iyi nkuru icyo cyemezo cyasomwe n'umucamanza Margarita Kotova muri gereza Navalny afungiwemo kure y'umurwa mukuru Moscow ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa imyaka cumi n'itatu yanahanishijwe ihazabu y'amadolari ibihumbi cumi na kimwe na magana atanu gusa ntibiramenyekana niba iyo myaka icyenda irimo ibiri n'igice asanzwe yarakatiwe kubera ibindi byaha cyangwa niba izatangira kubarwa ari uko arangije ibihano bya bya mbere Navalny w'imyaka mirongo ine n'itanu amaze umwaka afunzwe yafashwe avuye kwivuza mu mahanga nyuma yo gukira uburozi yahawe avuga ko byakozwe n'ubutegetsi bw'uburusiya Navalny ntacyo yavuze ku gihano yahawe gusa ubwo yaburanaga yahakanye ibirego byose aregwa ubushinjacyaha bwamushinjaga gukoresha nabi umutungo w'ikigo yatangije cyarwanyaga ruswa n'akarengane mu gihugu
muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanyamakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho umugwi severe ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watanguye igikorwa cyo gusigurira amakaminuza ibiri mu cegeranyo giheruka gushigwa habona n'uwo mugwi ico cegeranyo icemeza ko ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ari ihonyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu burundi pierre gave niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru Ugwi Sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi wiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga n'aya leta kugira abawugize batanga ico bise icigwa ca kahise cerekana ingene intambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo ndyane Pierre Claver Ndayicariye ari muri kaminuza nkuru y'igihugu yasiguye ko abanyeshuri bari muri za kaminuza ari bo ncabwenge bazovamwo abategetsi b'igihugu gutyo ko babwirizwa kumenya ukuri kw'ivyabaye kuva Burundi bwikukira mu myaka mirongo itanu iheze ndayicariye avuga ko ako kahise kunyuwe n'ico umugwi arongoye wabonye ko ariho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri icegeranyo giheruka kwemezwa n'inama nshingamateka twababwiye tuti nimwe muzorongora igihugu ejo ntimuzotware igihugu nk'uko bajya bakuru bacu batwaye igihugu mu myaka ya mirongo indwi aho abarundi barenga ibihumbi mirongo ibiri aribo tumaze guharura batowe mu binogo kandi abo bapfuye benshi bishwe n'abahu ariko hariho n'abatutsi bishwe cyane cyane tuvuga abatutsi bari ko bagerageza gukingira abahutu barishwe harabaye imunyabwoko ryakorewe abahutu bo mu burundi naho biri uko hari umuce w'abarundi nk'abaharanira inyungu z'inkehwa zo mu bwoko bw'abatutsi batemera ico cegeranyo ni nk'ishirahamwe ase jenoside cirimoso ribona ko ibiriko birakogwa n'umugwi severe bitanywanisha nyabu na bicanishamwo abarundi terance umushano ni cegera c'umukuru w'iryo shirahamwe akaba n'umuvugizi waryo mu vyo riharanira harimwo inyungu z'abatutsi uhumuriza hoho ni nashoboka kuko nta n'ukuvukanisha biriho ahubwo ni ugutera nta gitangaza kirimwo ku ntumbero bahawe raba ho mu rwanda ni hasi raba mu bayahudi muri egisi yugosavi kera byemejwe n'abantu oni kandi ibyo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu byarashobora kwishyiriraho inzego nka fpr mugabo ntibabishyizeho kuko naho bongira aba ari ukukanganiza atariho ni nta rundi rwego nta dufite uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho nako dusaba yuko oni ibisambura gusa hari n'ayandi mashirahamwe yigenga ashima ivyo bikorwa vya severe muri za kaminuza ishami forcon f rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama ryabwiye ijwi rya amerika kwicegeranyo kiriko kirakwiragizwa na severe ari icukuri gerard hakizimana atwara foricone f ko ari icegeranyo kitagira amahinyu bakanemeza ko ari ihonyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu bakemeza kandi ko habaye ubwicanyi ndengirabutungane bwakoreye ubwoko bw'abahutu mu gihugu cyose hamwe n'ubwicanyi ndengirabutungane bwakorewe abatutsi n'abatwa mu ntara zimwe zimwe dusabye abakoze ayo mahano gusaba ikigongwe abarundi tugasaba kandi abakorewe ubwo bwicanyi guharira ababyagirizwa no gukinga ubwicanyi bwo muri kazoza umunyepolitike frederico bamvuga inyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu agaturuka no muri ubwo bwoko umugwi severe wemeza ko bwakorewe ihonyabwoko iruhande yo kugaya ivyo bikorwa vya severe atewe umutima uhagaze n'intumbero y'uwo mugwi bamvuga inyumvira ari mu banyepolitike bagiye mu biganiro iyarusha vyashizeho uwo mugwi severe abona ko umugwi bumvikanye ko atari wo wavuye ushigwaho ikibazo si ubuhutu cyangwa se ubututsi ikibazo ni ingene igihugu gitwarwa maze kigasonera umunyagihugu wese w'umurundi n'uwo muntu wese ahatse indaro haca haba ikibazo mbeko cndfdd iyagirizwa amabi igihe ariko iragwana burya yokwemera kwikora mu nda hanyuma ukuri kwabaye kukamenyekana ntibishoboka ari nacyo gituma inyishu ya citora kwabaye kuzimanganya amasezerano ya arusha ubwa kabiri kwabaye guca bafata cvr bakayiha iyindi ntumbero bakerekana ahanini uruhande nka rumwe kugira ngo barabe ingene nabo nyene bokwikingira muri ayo mari ashobora kubagira ejo kuva uwo mugwi severe ushingwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane izo mpari n'amakenga vyamyeho mu banyepolitike hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu yamara utwara uwo mugwi arahumuriza abafise ayo makenga ko raporo yawo atanabigamije pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika tugushimiye pierre clave kuri iyo nkuru kuri uyu munsi isi yose ihimbaza agaciro k'amazi meza mu rwanda hari bimwe mu bice by'igisagara cya kigali binegerejwe n'uko bitakibangamiwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza gusa aracari n'ibindi bice byinshi bigihura n'icyo kibazo mu gisagara mbere no hagati mu gihugu u rwanda rutegekanya ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane abanyarwanda bose bazoba bafite amazi meza eric bagira ubusa araduha inkuru y'idonido
mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bwana joseph dukuze ijwi rya amerika yamusanze ku ivomo ry'amazi mu kagari ka busanza mu murenge wa kanombe mu mujyi wa kigali akoresheje amaboko arazamura akanamanura icyuma gisunika amazi ni ku ivomo rizwi nka nyayikondo kuri uyu munsi isi yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi meza aha muri aka gace ka busanza mu biganiro byacu twakunze kubagezaho ku ijwi rya amerika mu myaka yashize hari mu duce twakundaga guhura n'ikibazo cy'ibura ry'amazi abahaturiye bakundaga kuvoma amazi y'ibirohwa akagira ingaruka ku buzima bwabo kuri ubu ijwi rya amerika rihagera abaturage baritangarije ko batakivoma amazi yanduye mu minsi yashize byari bigoye ariko leta ishyiremo ingufu ishyiramo imiyoboro migari mu makaritsiye n'aho itari kugenda bayishyiramo nyine ikibazo cy'amazi cyarakemutse ni ibyo kwishimira kuko ikibazo cy'amazi cyo gisa nk'aho cyabonewe umuti mu minsi hambere wasangaga bigoye kubona amazi bisa bisaba ingufu hano hari umurongo abantu babyigana bo ari ibintu biteje impungenge indi minsi hano mbona abaturage bagenda bisanzura amazi hano ntabwo ahabura kuri iki cyuma cy'umupombo hano mu bishanga nta bantu bavomamo baraza bakavoma hano bose indi minsi ubu ngubu ni neza nta kibazo cy'amazi gihari keretse wenda ayo leta itanga hirya no hino mu masita ariyo yangiritse naho ahandi ho hano nta kibazo ijwi rya amerika rivuye kuri iki gishanga abaturage bahoze bateraniraho bavoma amazi yanduye ryakomereje ku yindi migezi mu kagari ka busanza bwana fabien nshimiyimana ni kanyamigezi avomesha amazi kuri umwe mu migezi y'akagari ka busanza nawe yadutangarije ko iki kibazo cy'amazi kimaze iminsi cyarakemutse ntabwo amazi akibura cyane buri gihe aba ahari iyo anagiye agenda nk'imisi ibiri agahita agaruka ntabwo ari nka mbere ubu amazi araboneka cyane hakunda kubura amazi yakunda kuburana umusanzu cyane ariko ubu ngubu mbese robine zabaye nyinshi zegereye abaturage nta mazi nta buzima ibyo ni ibyemezwa n'abahanga amakuru ijwi rya amerika ryakomeje guperereza aremeza ko abashaka amazi mu kagari ka busanza bayagura amafaranga hagati ya makumyabiri na mirongo itatu ku njerekani ya litiro makumyabiri nubwo biri uko hari bamwe mu birinze kumvikana mu itangazamakuru twabonye bavuye kuvoma amazi yanduye ahazwi nko muri nyirakanamba bavuga ko badafite amafaranga yo kugura amazi uretse aho ijwi rya amerika yageze kuri uyu munsi isi yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi ku kiremwa muntu hari n'ahandi mu mujyi wa kigali mu turere twa gasabo na kicukiro no hanze yawo hagenda humvikana ibibazo by'abatagira amazi aha rimwe na rimwe haba hanagaragara ibikorwa remezo byagombye kubafasha kubagezaho amazi ni imigezi itanu ihari idakora imaze umwaka n'amezi abiri idakora tukibaza ibyo bintu leta yabizanye hari umutako ariko ntabwo umuntu yabaho amezi atanu atandatu asaba imana ngo imvura igwe uzi kuba usaba imana ngo imvura igwe kugira ubone amazi tuvoma nko muri kilometero ariko ubundi hari n'ahandi tuyabone pfi naho ni kimwe ni hagati nko muri magana inani wenda nkurikije uko ndeba hareshya leta y'u rwanda ikomeza kwizeza ko mu gihe cya vuba iki kibazo kizaba cyahindutse amateka ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura wasaki kigashimangira ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane buri muturarwanda azaba abona amazi bwana samuso hategekimana ashinzwe igenamigambi muri iki kigo igenamigambi ryacu rirareba abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo tubashe kugera ku ntego y'igihugu yo guha abanyarwanda amazi kandi wenda nyine iyo umuntu ashonje nk'uko nabivuze ntabwo umubwira ibindi kereka iyo umuhaye ibiryo ariko ababa bagiye bari kuri tere kuko niho baba babona yuko igenamigambi atari rya rindi riri mu mpapuro gusa ubu noneho ibikorwa biri kugenda bikorwa aho ngaho no mu bice bindi byose hose turi kugenda tushyirayo ibikorwa remezo by'amazi ku buryo twavuga ngo muri wa mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane ntiturabona ikintu cyatuma tuvuga yuko tutaragera kuri iriya ntego imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura wasaki iragaragaza ko abaturarwanda bagera kuri mirongo inani n'icyenda ku ijana ari bo bafite amazi meza intumbero ya leta y'u rwanda ni uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane abaturarwanda bose bazaba babona amazi ku gipimo cy'ijana ku ijana leta igasobanura ko mu mijyi uzaba adafite amazi mu rugo we bizajya bimusaba gukora byibura urugendo rwa metero mirongo itanu ajya kuvoma naho mu byaro akazajya akora urugendo rwa metero magana abiri ajya kuvoma ibi ni nabyo byari byitezwe ko byagombye kuba byarakemutse mu mwaka washize w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda izajya ibagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tivi mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabaranditse
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda haheze iminsi mirongo ibiri n'umunani intambara uburusiya bwakoze muri ukraine itanguye ibisagara bimwe bimwe bigaterwa n'uburusiya harimwo n'umugwa mukuru kiev mbega muri icyo gisagara byifashe gutubu mugenzi wacu geoffrey mutagoma yaganiriye n'umunyarwanda amaze imyaka mirongo itatu n'ine aba ku mugwa mukuru kiev hoshidel mucunga kawa atangura avuga uko byari bimeze muri icyo gisagara intambara itaratangura
mbere y'uko intambara itangira nta n'umwe wanabikekaga hano abantu baratemberaga abantu bakoraga icyo bashaka ndetse n'abantu hano batemberaga mu burusi n'abarusi bazaga hano n'ibintu utumvikanagaho ntabwo wabonaga wabonaga bitagaragara cyane yego ku mateleviziyo no ku maradiyo abantu batandukanye bavugaga ibintu byabo hari abavuga bashyigikiye uburusi n'abandi bashyigikiye ikirere ariko muri rusange wasangaga ikintu cy'ubwangaye bwageza aho igihugu cyatera ikindi ntabwo byagaragara nta n'ubwo umuntu ashobora kubitekereza bivuze rero ko bivuze ko mu by'ukuri n'ubwo abategetsi babwiranaga amagambo nk'ayo mwati tuzabarasa undi ati bizagenda gute mu by'ukuri abaturage ubwabo bo byabaguye gitumo
n'abategetsi benshi n'abategetsi benshi nabo byabaguye gitumo buribuka ko na perezida wa hano n'ubwo buzikora abandi banyamahanga batubwiraga bati bazabatera bazabatera hano kugeza ku munota wa nyuma nta n'umwe n'abategetsi bandi babyemeraga biramutse ari uko bimeze rero abantu benshi baba batariteguye intambara ndavuga wenda kumwe umuntu avuga ati reka mfate utwangushye ndebe utwo nasahura cyangwa se nizigame utwo nzakoresha mu gihe cy'intambara
ni ibintu bigaragara ni uko mbese no mu minsi ya mbere no mu minsi ya mbere abantu bahunze bihuta ibintu byinshi babisize hano yafataga utwo ashoboye akagenda ntabwo ari ibintu byari biteguye bumvaga bumvaga nubwo atari intambara izamara n'igihe kirekire bumvaga bazahita bagaruka vuba vuba kuko benshi bagiye muri wese y'igihugu ariko rero nyuma yaho babonye ko babonye ibyo abarusi bari gukora muri iki gihugu basanga atari ibintu bizima atari ibintu umuntu muzima yakora yakora ku isi batangiye gusenya amazu y'abantu batangiye kwica abantu batangiye kwikiza n'abantu batarabona abasirikare iyo wica abasivire icyo gihe abantu batangira kwitera ibibazo byinshi iyo bari barwanaga n'abasirikare nibura bikagaragara kuri ubu ubonye ko abarusi babazi barasa amaso y'abantu utubaza impamvu tubaza icyo bashaka umuntu muzima umuturage usanzwe yibaze yibaze nicyo kibazo cya mbere yibaza duse n'abasubira rero nanone inyuma gato ibyo by'ukuntu bagirira nabi abasivili wenda uraza kubitubwira hirya gato igisasu cya mbere kigwa kuri Ukraine abaturage bamenye ryari bamenye bate ko uburusiya buteye byagenze bite ubundi bateye mu gitondo kare kare saa kumi za mu gitondo igihe igisasu bya mbere byaguye hano abantu bari begereye tuvuga nk'abantu bari begera ahantu hari ibibuga by'indege ahantu hari ibigo by'abasirikare nibo ba mbere batangiye kumva ibyo bisasu by'abarusi na hariya rero hari umurongo w'intambara muri dambasi aho barwanira naho naho naho baratangira icyarimwe nk'uko batatse hano ikiyevu cyangwa n'ibindi byegereye ikirere bita ku mupaka w'uburusi na ikirere hariya muri esite ku mupaka wa karikovu na sumu abo nibo babyumvise ba mbere bwa mbere ariko noneho n'ikiyevu mu gitondo saa kumi n'imwe rwose natwe natwe nyine n'ayo mabombe yatubyukiza mu gitondo kare kare nibwo twatangiye guhunga tujya mu buhungiro muri metero cyangwa muri munsi y'amasoko
ubwo ntabwo mwigeze mutekereza wowe ntabwo wigeze utekereza kuva mu murwa wa Kiyevu ngo usohoke mu gihugu nk'abandi mu minsi ya mbere bigitangira nta n'umuntu anabitekerezaga abantu benshi ntabwo bari bitegeye guhunga nta n'umuntu anabitekerezaga guhunga abantu benshi abantu benshi batangiye guhunga nko ku munsi wa kabiri wa gatatu no mu minsi ya mbere mbere y'uko intambara itangara rwose itangira rwose n'abantu benshi bari batarahunga batangiye guhunga nyuma ku munsi wa ku munsi wa kabiri ndetse umunsi wa mbere n'uwa kabiri donko barashe umunsi wose nk'umunsi wose rwose igisasu giherwa umunsi wose umunsi nijoro umunsi nijoro
ubu hari abantu se bagishobora kuvamo bahunga abantu baragoswe abahunze barahunze barimo bazagumamo biteye gutesa n'uduha icyo gishushanyo
hano muri make ubutegetsi burakora uko bushoboye kugira ngo buhungishe abantu ahantu hari kuraswa cyane nkariya hegereye karikovu sumu hepfo muri za dambase za maribuporo ubutegetsi uko bushoboye kugira ngo buhungishe abantu kuko ko hariyo amatire avayo ajyana ahungisha abantu akaba akabaza hano ikihe bandi ikihe abandi bagakomeza bakomeza bagakomeza bajya hano wese y'igihugu yego birego birakomeye birakomeye kubera ko ikibazo ikibazo ikibazo cy'umutekano gikomeye kubera ko abarusi basirikare benshi b'abarusi binjiye mu gihugu umuntu bagomba gutegura inzira bacamo bakahagira umutekano kugira ngo bihura n'izo gari da moshi zibona aho zica n'amabisi ashobora gutwara abantu abona haca cyangwa n'amamodoka y'abantu bwite abona haca yuko bagomba gukora umutekano cyakora icyiza ni uko nta muntu babuza kugenda nta muntu ushatse kugenda rwose wabishatse wabishatse ushobora kugenda umuntu ubishaka wese aragendaho yego ntibyoroshye ariko rero wabyifuza rwose uragenda
ubwo ni ukuvuga rero ko wowe ntabwo wigeze utekereza kuba wahava ngo uhunge
ni uko ibibazo byanjye bwite byerekeranye n'ubuzima byerekeranye n'umuryango wanjye ibyo byatumye utagira ahonge
mu kanya rero turagaruka gato kuri iyo ntambara n'ibyo ubona n'amaso aho ngaho ry'abantu ubuzima bw'umujyi ubucuruzi ariko nyemerera tubanze twakire umwe mu bakunzi b'ikiganiro muri sanga witwa adiriye n'impagaritse ubanza hari icyo yifuza kubaza bwana n'impagaritse ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika ndabaramukije ndamutsa n'uwo mutumire n'abantu bose banyumva mu kiganiro muri sanga komera cyane uherereye adiriye neza na neza ndi mu ruyigi muri komine butaganzwa ku mutumba wa gasoso aho ni mu burundi Eh, mu burundi Eh, ndafise ico na- ico nashaka gushikiriza ni ukuri ndi umuntu w'umurimyi muto nararabonye kirya gisagara bari mwene cononekaye hama bi- birantera impuhwe n'ikigongwe naciye mfata umutima wa kigoro nca negeranya ibiro ijana by'ibigori ndabishikiriza hasere n'ukuri ku mutima w'ikigongwe nagize sinzi ko bizobashikira uwo mutumire babandanye bihangana nivyo nagomba gushikiriza murakoze urakoze cyane adriye n'impagaritse kandi warakoze cyane kugira uwo mutima utabara kandi wakoze no guhamagara eh, ku ijwi rya amerika mu kiganiro muyisanga ugira umunsi mwiza namwe murakoze ye eh, uramwumvise rero bwana hoshidel mucunga kaba wumvise ibyo adriye n'impagaritse avuga eh, ubwo wenda turaza kugera ku bakeneye imfashanyo ariko nagira ngo tubanze dusubire ku kibazo cy'intambara abantu bafite inyota bafite amatsiko yo kumenya ngo urugamba rwifashe rute aho mu murwa mukuru sa nk'udushushanyiriza uko biteye Mu- hano ah, intambara igitangira intambara igitangira ku munsi wa mbere ku munsi wa mbere eh, mbese nki- nku- nko hasigaye nku- intambara yatangiye kuri makumyabiri na kane ariko kuri makumyabiri na gatatu makumyabiri na kane makumyabiri na gatatu wagira ngo bari bazi ko abantu abantu benshi bari batangiye batangiye kugira ubwoba mm, ariko batangiye kugira icyo bakeka kwa ubu batangiye kwitegura abantu benshi bariye biyandikisha muri mu muryango ugomba gu- kurinda kurinda uyu mu- u- u- uyu mujyi wa hano ku buryo mu- mu munsi umwe cyangwa mu mu munsi umwe umunsi umwe gusa komite ishi- komite ishinzwe kure- komite y'abasirikare irinzwe gusi- kurinda umujyi wa kiyevu haje kwiyandikisha abantu barenze ibihumbi ijana kandi naba abenshi bafataga abantu eh, bafite bafite- ba- bazi ibintu by'intambara bakoze mu gisirikare abenshi nibo baje baragarutse baza kwiyandikisha ku buryo ku buryo ikibazo cyo kurinda kiyevu cyahise- cyahise- cyahise gifatwa eh, ikibazo cyitabwaho?
cyahise gifatwa vuba vuba cyahise gifatwa vuba vuba eh, buruganiza ukuntu kiyevu bazayirinda eh, ku buryo ku buryo n'aba- abarusi ba mbere bageze hano bashaka ku- bashaka gufa- bashaka kwataka ikibo barumiwe basanze ukuntu abantu basanze ukuntu babiteguye Mm.
no kugeza na n'ubu mwabonye yuko kugira ngo begere ikiyevu mm, abarusi byarabananiye byarabananiye kubera- kubera ko hano rwose o- abasirikare barenda kiyevu abantu ba- n'abaturage basanzwe ba- bagiye mu gisirikare n'abantu n'abantu basanzwe abaturage ba kiyevu n'abaturage ba- n'abantu bavuye muri ikirere hagati bumva ko kiyevu ari simbo ari se ari intuza ari sembore y'umujyi ari kapitali ya ikirere ko atari ikintu atari ikintu kigomba gukorwaho gukorwaho kwa hano usanga abantu bafite eh, sinzi ko babyita bafite fiyerite y'umujyi wabo ku buryo ntabwo nta muntu ushaka kuwutanga Mm, bafite ishyaka ryo kurwanira umu- kurwanira ki- bafite kurwanira umujyi wabo Mm.
nubwo abatutsi bafata ahandi hose ariko kivuye badashobora kuyitanga uko byagenda kose ni nayo mpamvu usanga yego nubwo kivu ubona ko kivu nubwo harimo abantu mirongo miliyoni eshatu ariko miliyoni imwe nibura iracyari hano yose ndi kuvuga abaturage basanzwe bari habagikirana ikivu rwose na hano ntuye mu nzu zituyemo abantu benshi baracyari benshi ntabwo ari ukuvuga kandi ko hari abantu bakuze cyangwa bafite ibibazo hari ab- hari imiryango ihari umugore n'abana na byose bakiri hano ikivu batahunze bizeye ko kivu
nshuti rero mwariko mukurikirana amakuru yacu n'ibiganiro byo kuri iyi saha niho bigarukiye dushimire bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije eh, turi mu ngo zacu eh, kubera ikiza cya covid cumi n'icyenda turashimiye kandi diyodone cubahiro yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye ari kumwe na fide niyo ngabo turabashimiye rero nshuti mwese mwaduteze amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika mugira amahoro n'umugoroba mwiza